ఇది నిజవిద అమెరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa kane itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikro muri kumwe nanje fideni yongabo mu burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe uhamagarira abakora iby'iterambere kuwumenyesha igihe babonye ibinogo byahambwemo abantu mu kivunga abandi barahunze bapfiriye ruguru erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha hari n'abiciwe ngaha bataba mu kamenge bariko bararengana uyu ni pierre claver ndayicariye ayoboye umugwi w'igihugu severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi mu rwanda abategetsi batandukanye baragiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugambi wo kwimura abanyagihugu mu bice bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga mari imbere yuko dushika kuri aya makuru n'izindi nkuru tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigir'imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele turahera muri leta z'ubumwe za amerika inama nshingamateka yaratoye yongera iremeza ko perezida donald trump akugwa ku butegetsi yagirijwe n'inama nshingamateka yiganjemo abademokarate ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba ku birego bibiri icyo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite n'icyo kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka n'inyuma y'imari zatanguye mu gatondo ka saa tatu amasaha ya washington bikaba byari bitekanijwe ko izi mpari zimara amasaha atandatu imbere y'iryo tora ariko zamaze amasaha arenga cumi n'imwe umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi mu kugurura izo mpari yabwiye ameshamakuru ko kubona trump yarasabye ukraine gutohoza kuri joe biden umudemokarate bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri akongera akaburizamwo amatohoza y'abashingamateka atakindi cari gukorwa atari kubandanya umugambi wo kumukura ku butegetsi ku bw'abademokarate aribo biganje mu nama nshingamateka byari byitezwe ko atakundi bigenda perezida trump yabaye mu perezida agira gatatu yemejwe gukurwa ku butegetsi n'inama nshingamateka mu myaka amajana abiri na mirongo ine n'itatu ariko ntibirahera perezida trump agiye kuzoburanishwa muri sena ya amerika nayo yiganjemwo abarepublikane mu kwezi kwa mbere kuza kwagirizwa ivyaha no gukurwa ku butegetsi na sena bisa n'ibititezwe kubwo ubwinshi bw'abarepublikane muri sena muri afurika kuri wa kane abanyagihugu muri sudani umwaka urarumanye hatanguye imyiyerekano yamiriza iduzwa ry'ibiciro by'imikate yaruhiye gukura perezida omar al bashir ku butegetsi mu gisagara ca atubara hagati mu gihugu hatanguriye iyo myiyerekano abanyagihugu baharurwa mu majana nibo bitezweyo bava ku murwa mukuru karutumu n'itereni aho bagiye kuzomara indwi mu birori bahimbaza iyo ntsinzi ku murwa mukuru karutumu naho kwigina iyo ntsinzi bitekanijwe mu madisitirikite atari make iyo myiyerekano mu nyuma yahavuye itandukira igihugu cyose mu kwezi kwa kane ibona kwirukana bashire ku butegetsi leta y'ubufaransa n'abaserukira sendika z'abakozi baratanguye ibiganiro ejo kuwa gatatu kugira batorere inyishu ibyo badahuriza ko ku mugambi wo guhinyanyura amategeko ajyanye no gukukuruka ku bakozi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yashikirije integuro y'ihinyanyurwa ry'itegeko rimaze imyaka mirongo ine n'ibiri na n'ibiri abadashyigikiye iryo hinduka bavuga ko abakozi baharurwa mu mamiliyoni bazosunikirwa gukora imyaka irenze iyo mirongo itandatu n'ibiri yo gukukuruka yemewe n'amategeko
washington ijwi rya amerika
umushikiranganji mukuru umushikirizamanza mukuru wa Bolivia ejo kuwa gatatu yarategetse ko uwahoze arongoye igihugu kandi akaba ari mu buhungiro muri iki gihe Evo Morales ahagarikwa inyuma y'aho leta mfatakibanza imwagirije gutera imigumuko mu gihugu n'ibikorwa by'iterabwoba Morales yahungiye muri Argentine mu kwezi guheze inyuma y'imigumuko yadutse yakurikiye uguhakana ibyavuye mu matora yo mu kwezi kw'icumi bemeza ko bemeza ko yabayemwo ubusuma morales yatwaye bolivia hafi imyaka cumi n'ine imbere yo gutanga imihoho mu kwezi guheze no gutunga mu- no gusaba ubuhungiro muri mexique mu nyuma aja muri argentine aho yashitse aboneka ijejwe imfashanyo asaba ko hongerwa ikindi kiringo cy'umwaka umwe w'imfashanyo zijabuka imbibe zinjira muri siriya mark locoke yabishikirije akanama kaboneka kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu avuga ko ata bundi buryo buriho bwo gushigi- bwo gushikira impunzi z'abasivile muri siriya ziharurwa mu muriyoni locoke yabishikirije mu gihe burusiya buvuga ko ibivugwa ku mpunzi atari ko byifashe ahubwo byahindutse ambasaderi w'uburusiya muri oni vasili nebenzia yabwiye amakuru ko niburi buri ikiringo cyo kongerwa kitorenga amezi atandatu
washington ijwi ry'amerika ambasaderi wa leta z'ubumwe zika itazogonanwa ku byerekeye gufatira ibindi bihano abageramira amahoro muri sudani yo mu manuko amerika muri indwi yongeye gufatira ibihano abashikiranganji babiri bo muri sudani yo mu manuko ibagiriza kuburizamwo amasezerano y'amahoro yateweko igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gata- n'umunani ambasaderi husheki arashyigikiye ko iyo ngingo yoneba- yanebaguwe n'ibiro vya perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir
urakoze aroyisi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika binini mu burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi cvr uhamagarira abakora ivy'iterambere kumenyesha igihe babonye ibinogo vyahambwemo abantu mu kivunga n'inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa na desire yatunga imana ari kigali mu rwanda muri zone ya kamenge mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura niho hatanguriye igikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi ashini cimba n'abakozi benshi b'umugwi severa umukuru w'umugwi severa yabwiye abamenyeshamakuru igikorwa kiko kirabera muri ico kibanza turiko turarondera ibiziga amagufa ibisigarira n'ivyaboneka turamaze kuronka bikeya tuzobishira hamwe tuvyegeranye hanyuma tugire icegeranyo dushikiriza inzego nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu hanyuma abene kubura baronka akanya ko kubafuba ko kubaherekeza ko kubaririra zone ya kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare naguriwe iyo ntambara yahitanye abantu baba mu makaritiye y'ako gace ko mu buraruko bwa bujumbura batazwi igitigiri eka mbere na petero karavenda yicariye arongoye umugwi severe ntazi igitigiri c'abahasize ubuzima naho umugwi arongoye uri kuregeranya ibisigarira vy'abahahambwe mu kivunga icerekana ca mbere abapfiriye ngaha niyo utoye nk'imitwe y'abishwe niyo utoye nk'imitwe y'abishwe kuko ajya amagufa twita amaguru abora n'ingoga abora n'ingoga cane cane iyo mike ni ukuvuga ibivu byose byo mu burundi ntibinyarutsa kuboresha amagufa biva isi nge nimeze icyo rero turondera ngaha arabishwe arabahambwe ngaha turondera kubasubiza agateka amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'imfatakibanza hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu twobashingura ryari bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ivyo birori ako gace ka kamenge kariko kazugwamwo amagufa y'abantu ntikahambwemwo gusa abahitanywe n'ubwicanyi abahaba bavuga ko hahavuye haba itongo ry'abapfuye kuko abahitanwa n'urw'akarago muri ico gihe c'amagume ariho nyene bahambwa umukuru w'umugwi severe yabajijwe ingene ivyo bisigarira bizotandukanywa inama zabaye ngaha mu ngagara kabiri gatatu kane twicaranye n'abarongoye amakaritiye n'amazone batubwiye bati bijya bikorwa vya harya mu kibanza cahora ari isoko ya kamenge turabibashinze turabibashinze arabishwe bagatabwa mu binogo arabapfuye tukabahamba ngaha kubera kubera twashoboye kuja kubahamba babidushinze kubera iki batubwiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi n'uwo yidutuma ntitwoyitora bamwe baraheze barahonye barapfuye abandi barahunze basubiye ruguru erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha hari n'abiciwe ngaha bataba mu kamenge bariko bararengana dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka igikorwa kiriko kibera muri zone ya kamenge ni kimwe mu vy'umugu ujejwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu burundi uhamagarirwa gukora ndayicariye awurongoye akavuga ko imbere y'uko bashika mu kamenge ibisigarira vy'abantu nk'ivyo biherutse kwegeranywa no mu yindi mihingo y'igihugu ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara canke abarongoye amakomine canke abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo vyatawemwo abantu aha rero ngira mvuga iki jambo rimwe mvuga nti mu minsi heze twakoreye muri muhuta muri gitaza y'intara ya rumonge mu minsi heze twakoreye mu ndurumu aho bita muri komine marangara y'intara ya ngozi aho twakoreye n'imabanda mu ntara ya makamba aho hose ibinogo byatawemwo abantu byatowe kubera hari ibikorwa by'iterambere bisigura iki bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere ari ivya leta canke ari ivy'abigenga umukuru w'umugwi seveya nta kindi asaba abariko barakora ibikorwa vy'iterambere ni uko hamwe babonye ibinogo vyatawemwo abantu bobimenyesha uwo mugwi kugira uvyegeranye petero karaveri ndayicariye akavuga ko mu vy'uwo mugwi warongoye washinzwe harimo guhambana iteka ibisigarira vy'abarundi bagandaguwe mu bihe vy'amagu mu burundi bwaciyemo mu rwanda abategetsi batandukanye baragiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugambi wo kwimura abanyagihugu mu bice bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga nko mu bishanga mugenzi wacu eric bagira ubusa nawe yari muri ico kiganiro ni ikiganiro bamwe bavuga ko ubutegetsi bwagitumije shisha itabona ngo busobanure imigendekere y'ibikorwa byo kwimura abantu hutihuti bo bavana mu manegeka arimo ibishanga ni ikiganiro cyarimo abaminisitiri bane ubutegetsi bw'igihugu ibikorwa by'ubutabazi bwihuse uw'ibikorwa remezo na minisitiri w'ibidukikije ni ikiganiro kandi cyarimo abategetsi b'intara zose ndetse n'umujyi wa kigali ni nyuma y'icyafatwa nk'akamo k'inzego zitandukanye zateraga leta kwiye kwimura abaturage mu buryo butubahirije amategeko ejo baje nyimbunda barivuga ngo nitujya usanga ibi byanyu byanyanga muzabona ishaka ahubwo mututabarize tubaye impunzi muri iki kiganiro n'abanyamakuru ubutegetsi bwavuze ko bushingiye ku ngaruka ibiza byateje mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani butari bwongere gutegereza ko abantu bapfa ngo bubone gutabara uyu ni madame kamayirese germaine minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse twagize abaturage benshi bagiye batwarwa na nyabarongo kubera kuzura k'umugezi ibyo rero nk'igihugu ntabwo twari kwicara ngo dutegereze tubanze dupfushe abantu mbere yo kugira icyo dukora ni muri urwo rwego tubona muri iyi minsi twakoze ibikorwa bitandukanye byo gukura abaturage mu manegeka byo gukura abaturage mu bishanga byo gukura abaturage ahantu hari inzira z'amazi kugira ngo baticwa n'ibiza aha nkakwibutsa ko muri bibiri na cumi n'umunani abasaga magana abiri mirongo itanu bahitanywe n'ibiza mu rwanda muri iki kiganiro n'abanyamakuru profesa cyaka anastase utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko gahunda zo kwimura abantu mu manegeka ziri mu turere hafi ya twose tw'igihugu profesa cyaka yavuze ko inyungu z'abanyarwanda zaje ku isonga umuntu nk'ubu ugaragara ko agiye kugira ikibazo leta yakoze uko ishoboye ubushobozi buke ibona amafaranga make yo kugira ngo abo bantu aho bishoboka bagacumbikirwa bakishyurwa bagacumbikirwa ariko ahandi naho bagahabwa amafaranga kugira ngo bashake icumbi aho baba bikinze ariko nagira ngo mbanze icya mbere mbabwire ko ibyo twabikoze ku nyungu z'abanyarwanda ku nyungu z'ubuzima bwabo nibwo twashyize imbere icyakora babuzamo ifoto byo kubumvisha inyungu zabo bishobora kugorana kuko mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali hari abameze nk'impunzi impunzi mukaziha aho ziba twebwe tuba tugiye kujya turaza abana hanze mukaduta hanze ubwo nta gaciro agaciro n'ak'impunzi twe ntabwo nta munyarwanda ugifite agaciro ngiye kujya ndaza abana hanze ese ubwo ndi umuntu cyangwa ndi igiki nkaba njye natabaza perezida wa repubulika bibaye ngombwa yadutabara twanze guhangana n'ibyo twabonye impande n'impande bamwe babafunga babashyiramo amapingu twe twemeye nyine none bongeye kudusubiza aho twavuye aho mwavuye uravuga he mu bihe bibi urabona ibi ngibi tuberutse muri icyenda na kane bahita badusenyera umuntu akazagusohora mu nzu yawe akagusenyera none ubu n'ibyo twongeye kubona mu maso yacu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akavuga ko hari ingamba leta yafashe ntabwo tuzongera gutegereza ko haza imvura kugira ngo dutunganye ibishanga cyangwa dukumire inyubako zose z'ibishanga n'abadukurikiye icyo bacyumve ntihazagire n'utegereza ko inzego za leta ziza ibishanga ntabwo ari ibyo guturamo kandi tugiye kubishyira mu mu bikorwa noneho ntabwo tuzongera gutegereza makumyabiri makumyabiri mu kwezi kwa cumi n'abiri imvura bigiye kuba nyinshi turasaba rero ko ibishanga ari ahangaha hari n'ahandi byumvikana ko atari ibyo guturamo n'ababa barabyigabije basubira inyuma tutarajya mu mitsi icya kabiri kubaka mu kajagari nabyo cyane cyane mu mujyi wa kigali ariko no mu yindi mijyi cyane cyane yiyingayinga kigali ubu ni gahunda igiye gutangira iyo umuntu yubatse nta byangombwa aba yarenze ku mategeko tunatangire kubyumva ko barimo guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abantu mu buryo bw'imibare muri kigali honyine habarurwaga inzu zisaga ibihumbi birindwi magana abiri zari zubatse mu bishanga muri izi ibihumbi bisaga bitanu magana atanu zari zituwemo ubutegetsi buvuga ko abari mu majya akabije basatiraga ibihumbi bitandatu muri ibi bihumbi bine ngo bakiriwe n'imiryango y'abanyarwanda bagenzi babo abasaga igihumbi magana atanu ubutegetsi buvuga ko bwagiye bubakodeshereza ni mu gihe ngo abandi magana atatu babacumbikishijwe mu bigo by'amashuri ubutegetsi bukomeza kuvuga ko ikibazo bugiye kukivugutira umuti mu bihe bya vuba ntibugaragaza ingengo y'imari izagenda muri ibi bikorwa gusa umujyi wa kigali wonyine ukavuga ko uzakoresha miliyari icyenda z'amafaranga ubutegetsi bukomeza kuvuga ko wari utuye afite ibyangombwa by'imitungo buzamubarira bukamuha ingurane hakazamuka ugushidikanya gukomeye ku buryo hazakorwa igenagaciro ku nyubako zamaze kurindimurirwa hasi ijwi ry'amerika yabonye kopi y'ibaruwa depite frank habineza yari yandikiye inteko ishinga amategeko asaba ko we na bagenzi be bafata iki kibazo bakakigira icyabo kikaza ku andi makuru twaje kumenya n'uko impamvu iki kibazo kitaganiriweho ari uko ngo hagombye kugaragara abaturage batumye uyu mudepite mu buryo bw'inyandiko warabibona ate uku niko yatangarije imwe mu maradiyo y'imbere mu gihugu utumva rwose ibintu bose biragombye guhagarara hagategurwa gahunda nziza kwimura abantu kubakura mu manegeka kugira ngo kugira ikibazo ku ngaruka z'ubuzima bwabo ibyo byo ni byiza ariko ubwo buri gukoramo burimo gukora mu butaka kandi nabyo ni bibi cyane impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu karado mu mpine nayo ibinyujije kuri twitter yasabye leta y'u rwanda ko uburyo iri kwimura aba baturage yagombye kubikora yubahirije uburenganzira bwa muntu ku mutungo we ni mu gihe ishyaka darufu umurinzi ryo mu itangazo ryashyize ahagaragara risanga ibiri gukorwa bigaragaza igenamigambi ry'ubutegetsi ridahamye mu miturire leta ivuga ko ari gahunda ivuga kuri icyo kibazo umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda fdu inkingi watangaje ko utewe amakenga n'icyo gikorwa mu kiganiro umuyobozi wawo justin bahunga yahaye ijwi rya amerika yasabye leta kutitiranya abantu n'umwanda ni mu kiganiro yagiranye na venuste nshimiyimana turi kumwe n'umuyobozi waryo Justine bahunga Justine bahunga urakaza neza ku ijwi ry'amerika urakoze cyane muvandimwe venuste mwashyize ahagaragara itangazo mwamagana ka barasenyewe byaragaragaye ku byamagana kwanyu gushingiye ku ko abantu bavanywe mu manegeka
biteye agahinda iyo ubonye bariya abantu bose bajugunye hanze n'abana n'abagore n'abakecuru abantu batishoboye ntabwo tubyemera ko babikoze kugira ngo bafashe bariya bantu nk'uko babivuga kuko bariya bantu bavuga ngo baraza kubabuza kugira ngo bazagezweho n'imyuzure n'inyarutarama urabona hari igishanga uhabona urabona hari urufunzo ruhari kandi aho hafi yaho urabizi hari ambasade y'abanyamerika n'ibindi byose nta kantu na gato kerekana ko aho hantu koko ari ahantu hashobora kugira ibyo bibazo ariko n'amanegeka ashobora kuba ku misozi amanegeka si ibishanga gusa hari amanegeka akaba n'ibishanga bavugaga amanegeka nanone ibyo ngibyo wenda birashoboka reka tuvuge ko bafite uwo mutima wo kugira neza abanyarwanda cyangwa abantu bahatuye ntabwo igihe cy'imvura ariko bashyira abantu hanze ntawe ari iki gihe wagira ngo barimburire ko amazu yabo ntawe ari kugira ngo n'utwari bafite twose badutakaze kubera imvura wowe iyo ubonye nka hariya mu bishanga ubona ari ahantu hakwiye guturwa n'abantu ibyo ntabwo ari ikibazo gushakira abantu ahantu ho gutura heza ni byiza cyane ariko uburyo nicyo kibazo ntabwo wabwira abantu nicyo cyantangaje ngo conference de presse yari ibaye nimugoroba ahubwo byantangaje kugira ngo abaminisitiri batinyuke bavuge ko icyo bashaka gukora ari ugukiza abo baturage barimo kwicwa n'imbeho bari kwicwa n'umusonga barimo kwicwa n'imvura aho bari ibyo rero bikerekana nanone ko nta kintu cyitwa planification gihari planification ariko yarabaye mbere y'uko bariya bantu basenyerwa barategujwe ndetse n'amazu yabo agenda ashyirwaho ibimenyetso kugira ngo bibakangure bibibutse y'uko igihe kizagera ayo mazu bakayavamo kuko ibi ngibyo mutabibona icyo tubona ni uko abo bantu kuhabahoha ntabwo ari cyo kibazo ikibazo ni ukugira ngo umuntu umuhe iminsi cumi n'itanu ibyo babikoze icya kabiri kugira ngo have ubundi uko itegeko nshinga ribivuga kugira ngo umuntu ave ahantu ufate ibintu bye ni ugomba kumvikana agaciro ka- k'ibyo bintu mbere y'uko ahava reba rero kugira ngo uhe abantu na- nabaze ibihumbi mirongo itatu ni amadolari mirongo itatu n'abiri wagura iki n'amadolari mirongo itatu n'abiri Aba- aho wari ufite inzu amadolari mirongo itandatu n'ane ndeba nawe utekereze wibaze ukuntu waha ahantu wari ufite inzu umaze kuyisenya amadolari makumyabiri n'ane ngo ugenda wirwarize ikindi kitangaza rero ahubwo navuga ni uko bitangaje bikananyemeza ko kuri iriya leta nta kim- abaturage ntacyo bamariye kuko bagomba gutekereza ikintu agahinda bakavuga bati nibura tubabajwe n'abantu bacu abana bacu abagore bari hanze nta n'akantu na kamwe nigeze mvuga muri iyo konferensi bigeze bavuga leta irabarinda agahinda bari kuzaterwa no kwicwa n'iyo myuzure bazaba bakiriho si ahubwo bariho kubera ko iyo batabavana hano niko leta ivuga iravuga ko iyo itaza kuhabavana ibiza byari kuzaza bikabasiga iheruheru ndetse bamwe bakani- bakanapfa bati aho kugira ngo abaturage bapfe tubakijije mbere ibyo ntabwo ubibona gutyo hari umusaza basanze we mu kwicwa n'inzara muri ka kigali aravuga ati wagira utse ugatwara umuntu ugiye kumukiza ukamuha intumuri icyo kurya akicwa n'inzara aho rero niho mvugira ko nasanze ntaribeshye mvuga yuko buriya butegetsi ntacyo abaturage babwiye icyo batavuga ni uko bashaka kugira ngo hariya hantu iriya nama izabera hariya ya commonwealth izasanga abo bantu badahari berekane ko ari singapore ya afurika ko nta mwanda uhari nta ba- nta ba- nta ba- nta bagi- nta bazunguzaji abantu rero ni nk'umwanda icyo ba- icyo ntekereza ni uko basha- batinya yuko abantu bavuga ko ah, kigali ari singapore bazasanga abantu batagihari umuntu wese witegura abashyitsi a- akora ikintu cyo kwitegura kugira ngo akubure yakire abantu bazasange hari isuku ihagije icyo ugayira u rwanda ni uko rwitegura kwakira abakuru b'ibihugu barenga mirongo itanu n'abaza leta maze ntibazakirirwe mu mu ituze riseshuye ikibazo mfite ni uko abantu bashyira mu mwanda bakaba umwanda bagomba gukuraho iyo abantu bagiye kuza ugendesha ibirenge uwo ntagomba kuhaba uwicuriza utuntu duke ntagomba kuhaba utuye ahantu bo badashaka ntagomba kuhaba kwita ugafata abanyarwanda nk'umwanda ugomba kuva mu nzira igihe abashyitsi baje icyo ni cyo ndwanya Justin Bahunga umuyobozi mukuru wa FDU inkingi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika ninjye ugushimiye cyane kugira ngo utume umpe umwanya kugira ngo mbe navugira abativugira nabyo babwiye umu- umunyamakuru wanyu bati mwuka byaramwe mutuvugire nimubatabare murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda malariya ni imwe mu ndwara zibandanya guhitana abantu benshi ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rijejeho amagara y'abantu ku isi oms ritangaza ko mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu miliyoni amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani barwaye malariya naho ibihumbi amajana ane bahitanywe n'iyo ndwara mugenzi wacu ejoni mukankusi yaganiye na muganga emmanuel hakizimana umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ibikwiragiza indwara ya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu rwanda yabanje gusobanura igitera malariya malariya iterwa n'agakoko eh, ko mu bwoko bwa plasmodium mu kinyarwanda bakunze kukita ngo ni indiririzi ariko nanone kigakwirakwizwa eh, n'umubu ariko ntabwo ari imibu yose Eh, ni umubu wo mu bwoko bwa anofere ariko ikaba ari anofere y'ingore Eh, umubu rero w'ingabo ntabwo ukwirakwiza malariya nanone rero kugira ngo uwo mubu yakwize ako gakoko eh, biterwa n'uko umubu gakura ku muntu wanduye ufite ako gakoko gatera malariya ariko bita plasmodium Ye, uwo mubu wo mu bwoko bwa noferi noneho wororoka ute wororokera he Eh, uwo mubu wo mu bwoko bwa noferi wororokera mu mazi Eh, wororokera mu mazi cyane cyane amazi atanduye eh, cyane cyane imyanda iriya ibora Eh, mu mazi arimo imyanda ibora umubu wo mu bwoko bwa noferi ntabwo wororokeramo uwo mubu rero urebye eh, wororokera muri ayo mazi n'utera amagi ukaba utera amagi hagati y'ijana na mirongo itanu kugeza kuri magana abiri kandi ugatera ayo magi buri minsi ibiri eh, kugeza ku minsi itatu iyo rero umwe umaze gutera ayo magi mu mazi amagi avamo utuntu tw'utunyorogoto dutoya eh, tukagenda twiyuburura eh, mu byiciro bine Hari icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu n'icya kane icyiciro cya kane rero havamo akantu bita fifa mu cyongereza cyangwa nes kamara hagati y'umunsi umwe n'iminsi itatu ukurikije ubushyuhe hanyuma kakaza kuvamo umubu uguruka ko icyo cyiciro navugaga cya nense cyangwa fifa eh, ntabwo kibi iyo ushatse kukirwanya ukoresheje ibintu biribwa ntabwo icyo cyiciro gishobora gupfa muri make rero eh, usanga bifata hagati y'iminsi icyenda kugeza ku minsi cumi n'itatu ukurikije ubushyuhe kugira ngo umubu uve mu mazi ariho hano amagi kugeza ku mubu uguruka iyo umaze rero kugera kuguruka eh, umara urebye hagati y'iminsi itanu mbere yuko utangira kuza gushakisha abantu bo kuruma hagati y'umunsi umwe n'iminsi itanu uba utunzwe eh, n'ubuki ugenda utara mu oh, mu biti mu ndabyo ahantu hatandukanye ubwo hanyuma rero nyuma y'iminsi itanu utangira kuza gushakisha abantu bo kuruma eh, kuko icyo gihe usigara utunzwe n'amaraso amaraso eh, ushobora kuyakura ku bantu cyangwa ku matungo ubwo rero iyo ah, imaze kunywa amaraso Eh, umubu ufata ikiruhuko ah, ariho uwukira ku nkuta ukira ku gisenge cy'inzu n'ahandi hantu hatandukanye mu bihuru tujya tuvuga cyangwa ibigunda ubwo nyuma y'iminsi ibiri nanone niho ugarukaza gutera amagi ubwo rero urebye ukuntu wororoka ah, birangwa no gutera amagi igatera amagi mu mazi hanyuma ikaruhuka ikarukira mu nzu imbere hagati urebye iminsi ibiri n'iminsi itatu hanyuma nanone yamara kukaza gutera amagi umubu warumye umuntu rimwe ukamutera indwara ushobora kugenda ukaruma n'undi cyangwa u- ubwo bumara buba bwashizemo iyo uwo mubu urumye umuntu umwe icyo ni ikibazo cyiza cyane Eh, umubu rero o, wandura ah, cyane cyane iyo wanduye ukomeza wanduye ubuzima bwose kuko wagenda ukabika twa dukoko dutera malariya mu nzurwe z'amacandwe ku buryo rero urumana buri minsi ibiri uko ukurumye ukuvunguriraho dukeya Eh, ntabwo rero u- uhita u- ukira mu muntu twa dukoko twose ugenda uvunguraho uko urumanye uko urumanye niyo mpamvu uzasanga iyo umuntu arwaye malariya mu nzu mu gihe kitarengeje ibyumweru cyangwa bitatu iyo batagiye kwivuza usanga bose barwaye malariya
hanyuma uwo mubu umara igihe kingana iki kugira ngo ube wapfuye udashobora gukomeza kwanduza abantu ubundi mu bisanzwe usanga nk'abantu ba- bitabira uburyo bwo kwirinda bubaho ibyumweru bitatu iyo usanga rero nta buryo witabira bwo kwirinda ushobora kugeza hafi iminsi mirongo itatu hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu tuvuga ko muri make umubaho ibyumweru bitatu kugeza ibyumweru bine kandi ukarumana buri minsi ibiri yari mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavugana na Dr Emmanuel Hakizimana nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yayo ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kiwanda from the Voice of America in Washington.